I mean, they ask questions, say inside Yoruba, Hausa, and Igbo, who they do Okada business pass for the where they want go. People they shout, Hausa, House, bros, na lie. Igbo they do Okada business. Yoruba they do. Hausa they do. Different ways, now they they do them. Listen, oh. If Yoruba man carry you, Yoruba Okada, the front, they go down. The back, They go come sit down for the side you go come dey hear useless music báyìí náà ni o go press on from where they carry you this one that they carry you go even if you lie say na uber you carry come the guy go tell you shut up i hear on Ibo man first time wey go come galaxy tv the dance i dey for a better bus stop Nah, tell one Ibo man sir i'm going to the dance Now the man confuse me hey dems or the beams. I can't confuse. <laughs> the I say sir, the dams. He said, there is two. Is it that you are going to the dams or you are going to the dams? I said, sir, what did they do Galaxy TV? He said, ah! I talk him. That's the dams. E- I say sir how much? Five ta. Na in second complete am za. you say no matter how you price am at least three thousand. I say sir three thousand. You believe say the idiot from Egbeda he carry me face Idimu. from Idimu we enter Ijibo. I just he say we see ourselves for sale. We dey come back we face Ikeja. We dey come back with your turn. I just reach here I say chairman I o sir I told you. I give am five thousand. Hausa Okada, very cheap. I swear to God, he risky die. From this junction, I tell one Hausa man, sir, are they go Lekki. He say Lekki, I say yes. He say three fifty. I say three hundred and fifty thousand for just. He say no, three fifty naira, two hundred the last. Who don't like a wolf? Now nah, jump. As we they go, The guy see one trailer here, he see another trailer, he pass the middle. now like this I date. He will reach gate. As we reach gate, motor dey here, trailer dey here, BLT dey here. Now the guy look me, he say, Oga, I say, waiting. He say, I dey rush. I say, yes. He say, holding me for ways. I say, what do you want to do? He say, I want pass under the trailer. I bet wanna clap for that comedian, you know what I'm saying? Wanna clap now. Nah. On a dit to crack joke easy. Especially for Lagos. No say not everybody will come here one can listen to joke. Some they don't give them quick notice. they just won't come, drink two beer, they drink. You know, say when they give you quick notice, you know they enter house normal time, they enter around one to two. You are not those security who call me friends. this guy be the talk about police when i dey drive dey come na one police hold me he say you are a yahoo boy i say sir no be yahoo boy i be comedian he say but i no know you he say are you ali baba i say no he say you be basket mouth i say no he say i no know you i say shaman no vex you be aig he say no you be dpo he say no i say i no know you too. He go ask me, wetin we need to do? I say, our two need to hustle. need to hustle. About that hustle, lo. Oh. Get money, oh. Even if you no get any, if you get any reason to get money, just get money. Later, the reason go come. when I dey come the dance before, if you see the way that they carry girls, all those girls wey dey outside, if you dey here, you dey carry ashawo, stop am o. Oh. E no make sense o. Oh. No carry ashawo o, abeg. Carry olosho. The way men take they carry girls before you go, yeah, how much for the night? Get go tell her 30,000. The man go tell her, come on. You're insulting me. Do you know me? I'll give you 50,000. 50,000. You will call me the boy. You go call the feel like say, man, you join a shower. I shocked this evening when I enter. Nine woman asked the girl, how much? The girl say, nah, nine five. The man say, uh-uh. How much come be small generator? My brother, before, if you borrow money from MTN, anytime when you recharge your phone, they go come out with you borrow. I mean, not be so. I borrow one five from MTN last year, July. As I borrow one five, I use and finish. I no can load. December, MTN begin message me. Recharge one five to win a plot of land. I no answer them. they one five to win the dams. I no answer. Recharge one five. They will bring you iPhone 11 Pro. Recharge one five. When they say that they send me message, send me message. I no, I no answer. They come, they call me. MTN begin call me. I call, I just pick the call. They say, hello, this is MTN. Please, when are you returning your one five? I, just call the call. I can't save the number. You know, say if I see the call you, you say the number, you know. I no call the pick MTN call. Now day before yesterday, MTN can't use the salad call me. <laughs> MTN can't use the salad call me. I can't pick. You know, say number where you don't know. I can't pick. Hello, salad. They say no. Now we MTN. Now white salad number be this. <laughs> I respect this DJ. Oh. Apart from DJ, if you go a better around two, the register sing. I respect Igbo people anytime, any day. I tell you, you know if you ever see Igbo man dance, can they do like this? you know possible. Igbo man. No, no men dance, they start from their leg. from their leg to their chest. From their chest to their head. I go show now, relax. You can't get the way that they do their hand, Will they pay me. All those Igbo men, we get big belly. You know, say no be everybody we get big belly, get money, some now fibroid. but mainly, Go see Igbo men sit down for party, then they sit down comfortably. Give me share na. DJ, look for Igbo song for big men. And one thing about Igbo men, when they enter party, the way that they sit down, like say that they host up. <laughs> so if I spray you, you collect her.